see di journalist kemi wen oni of ife pay am money na im dey work for oni of ife make e come take come tarnish queen naomi image for outside make e come take write say queen naomi dey beg am say make e come marry am so my people, let's go pipo e get some kind tin wen e go happen sometimes you no go believe your eyes say oni of ife get hand for the thing. shebi una know say ask eh, mama elsabo don mm. succeed to tell dem make oni of ife stop those people when e dey work for am for facebook una know the people na as e succeed to tell dem now na dis lady na kemi eh, her name na na kemi asefo na im be her name you understand me na she na im be dey date e dey date Ooni of Ife before and the two dey go school together sef dey grow together you understand me so my correct correct pipo she don come again to come and tarnish queen naomi image so when we all when you know the koko we know say na oni of ife na im dey sponsor am and na dis lady na im announce that right up for maria of that time wey make us know maria say maria wan marry oni of ife so let's go una go come hear wetin she write o and una go come see again to tarnish queen naomi image And people don know am well well una go come see the respond of people, my people. ah thank god say people don dey wake up o no be before when e be say anything wey dem just write about queen naomi dem go just carry am go go go go This time around no way People don wake up dem don know say oni of ife in this blogger me say e dey work for am my correct correct pipo i come o oh, with better gist this evening so and i greet una with better style good morning good afternoon depends on where you dey watch me from and good night abeg if you never subscribe to my channel make you subscribe so that you no go dey miss any of my videos and make you hit your notification bell dat tin wen e do hair like takpolo head na you go touch i dey speak english i dey speak broken and una come help me share dis video so i come put hashtag send am to mariam so as eh, to uh, uh, <laughs> not be mariam send am to kemi asefo make she see am asefo na im be your name maybe i no call am why e doesn't matter na am she na im be this one hey my correct pipo make we go without wasting no time mm-hmm and kemi come out come write this one e say uh, only of ife ex wife um naomi beg him to accept her back as monarch monarch plan great wedding for latest queen e say just as Ooni Ooni of Ife new queen Mariam uh, Ogunwusi is happily set, setting, settling down in the palace and the planning her grand planning her uh, grand wedding which take place this October. There is Papa, Papa Remo in the family of former Queen Prophetess Naomi Ogunwusi. So my correct people, this is a uh, read full story via link in my blog. This lady they e lie well well o no be small lie This Kemi they e lie as we see am everybody know say Ooni of Ife na im dey na im she dey work for so thank God say many pipo don know na im she come dey get gbas-gbos for here while Queen Naomi go dey plan Queen Naomi go dey come beg Ooni of Ife to make e accept am so many pipo don talk and react for here say na lie you dey talk say Ooni of Ife na you dey work for You see, only of ife na e don carry you come out. and wetin i come dey talk for here you see ah uh, time when we go see make we carry sit down make we they respect our king some people go still come say eh, why we king do that one Not be king not be pay a um, um, Now the king na im pay eh, wetin be her name abigail jabadan Now im pay him. you understand na pay payam with im crew yes five hundred thousand make dem take dey blast queen naomi before you understand me so now everything con leak come out that time now now again this one everybody know say na the king na the king na this lady dey work for some when i no go read some when i go read you see ah some people go say leave our king alone leave our king alone you see king wey dey say make he take care of the nation make he take care of the whole yoruba eh, land na him be dis one so when he dey do things, when he no get head so they con get argument for here Oh, some say this one con say if this is true i will advise oni to run Another one con answer say run go where yes another one ask am say to run to where you understand me know say hmm, dis pipo eh dis commenters sonu dem can comment some kind thing wen e go make somebody <laughs> somebody e go be like say make that person go hang himself i think it is something to ensure for just one day test peace of mind is life is good yes so my correct people. He say i will advise you need to run this one okay i don read that one finish na this one come laugh laugh He come tell am say at me hmm at me show for lu He say please please please He say you are lying you are lying see am hmm and this one come tok say This one say um How much will you pay to tarnish that woman image like this? Can't you do your blog with the fear of God? Noted whatever we sow, we shall reap. In this fool, fool be wise. Yes, people don't wise guy. Una hear wetin They tell her How much they pay Making make take on tarnish Queen Naomi image. They say making wise up. yes everybody know say you just sit down sit down person wen e remove uh, post go come go again dey beg make dem marry am you see ah, na the thing wey we dey tok with this one dem wey say Ooni of Ife na two face my correct pipo e shall be well with us for life if to say that talk wey dem dey talk these people now all these people dey talk supposing no dey call Queen Naomi name join am na only oni ife name na dem dey tarnish all dis dem meng so i for no talk put again make dem dey do am dey go for there you see ah. why why we amina come beg oni ife eh, come dey beg for marriage how why. abi na im make im tell am say make im go comot post make dem think say na she na im dey beg for marriage ha mummy esther buffet talk this. tin o he say you dey tell kunami say make he come meet you if he come meet you now you come carry video you come video rem you come say ah say dem come beg you you come put am for internet internet to come begin catch fire as what because dem say our king no be the way una take see am say our king dey talk well well yes So say if you go dis woman room you go talk this one if you go anoda woman room you go talk this one na wetin i hear be dat one Not be my mouth And I go hear the rest too. make una go meet abike jabadan make e tell una the rest <laughs> so my people, this one called dey she say she is as happy as di bird mm-hmm. say queen ami dey very happy queen ami no no need oni of ife to come dey show up He said, show us the proof Another one tell am say show us the proof she is begging for where how hmm anoda pesin come tell am say ha ha ha ha He said, "This one na lie lie oh." <laughs> God, I beg. Another person come tok say hmm very fake conflict news <laughs> It doesn't even add up exactly ah àwa o this life eh i no understand this life at all e doesn't add up o oh. hmm. and this woman no be small pikin o this woman wey una dey look for so look at this woman now e don date na with Ooni of Ife dey go school e don date ex Ooni of Ife girlfriend na be this one o oh. and na e dey work for Ooni of Ife everybody know me i know eh me and him don't challenge ourselves for mm. for this thing before twitter yes they e work for new of ife guys somebody can write am for you. all lies me. rest Let's make you rest so say kemi they lie hmm how did i end up eh following this blog block <laughs> oh god oh god why do you another one say why do you hate her so much hmm na ah, wow queen ami get pipo sha afta all say na maybe na money still take buy dis pipo na wen e dey comment for here another one come tok say she e say she go soon find her own man amen amen ah i can't wait o di day wen queen ami go find her old man guys <laughs> This one say aunty kemi no add lies to your blog now e tire me o so so lying the line. na so so lie This one come say hmm, you you and naomi exactly have beef beef e say what exactly you know say these people with their comment eh The way that they write am me i no dey understand o He say you and eh, naomi exactly have beef i no know wetin dis one dey write this one come write say why not uh leave this lady alone This is more than blogging it hate eh, it with uh arewa whatever is whoever is feeding you is envious of her hmm. na wow lies hmm. what did Kunami do to you hmm. this one a fake blog every time rise big hmm. man see supporters of Queen for here Not be those who one in the anyway that they try They try those one dey they try this one say Adiola say why the hate on this woman eh? Can they leave the woman leave the queen alone unless you blog with fake news Hmm. you see ah they say make you leave her alone ah somebody i know for make this thing make it long go oh. make i for free read all this thing finish di thing they sweet me again my people, ah and wow oh. Whose kind life be this one? This one na proper wickedness na. Eh? Na wetin Ooni of Ife go come gain for all these things wey im dey do. Everybody know say dis Kemi dey block for Ooni of Ife. Na Ooni of Ife blogger na he be. You understand me my correct people. So you comot gbagbos for ah Instagram, gbagbos for this thing. Eh? Gbagbos for Facebook gbagbo na offices now na e facebook go stop thank god mama esther fit do dat one so now na this one now na im e e come come up now wetin come concern instead of you to say you wan announce am say dem wan do wedding on october me i don already announce am finish den you come dey use queen naomi now come dey talk say e dey beg eh you know it tell me it will not be well with you I swear it will not be well with you thank God say all these people they don't wake up o dem no be those people again before before when dem dey when dem dey he say why do you hate her so much hmm she go soon find her old man i don't talk that one yes o by the grace of god e say me, no add lies to your blogging now e dey add am before nko you uh, e say you and i don read that one so this one say why not leave this lady alone eh this is more than blogging it hate eh whatever is feeding whoever that is feeding you is is envious of her envious of her <laughs> Now, one na hey, arewa the second na im be dis one you see meg meg and uh, eh, uh, eh, wetin be her name meg and uh, uh, and uh, lady j lady j corner sha dem no hate queen naomi o uh -huh. dem just dey block their things so dey look for money you see all this one there are natural people when e be say dem hate queen army well well i no lie to you wen be say dem dey really true true dey give dem money wey dem take on outside dey lie you understand me okay now na This kemi now you are not ashamed of yourself why you no go meet oni of ife make e marry you eh at your age forty 30 years old When you don reach how old queen army mama dey When e take born queen army eh when you don't reach to born with naomi you can't come here con they? con they talk this thing dey write wetin no get head you understand me leave queen naomi alone use your blog with fake news This one say fake fake fake blog every time rest biko oh. you see am ah, They don't come after am hey oh instagram But I say it takes time ah tastyle good o meh instagram see as dey give kemi gbasgbos fake journalist This one say adeola said why the hate on this woman na hey koda leave koda o leave this woman alone useless blog fake news she meet wife. This one say she meet wives she will also get more This pity uh, pity party needs to stop hmm. wetin dat one you waiting, waiting pity party you know what wetin that they talk about So go just come dey craze come talk you know some no dey read o dem no dey go read o dem just come follow up with comment and so on and so forth. I don't even believe these lies. Beg to go back for what? Biko makes sense. Hey, you know make sense. Kemi you dey hear? They say you know make sense. Lie lie. And you have. and you know this is a lie. But I suppose you will post everything for viewers like views and like. wow dis blog eh why did i follow him <laughs> follow? hate and lies are her middle name hmm, leave di young lady alone you dey hear majority everybody on dis place more how many comments dey say make you leave queen army alone so you dey lie. na lie na go kill you i wish na like dis e dey for youtube. eh arewa dem for don't leave queen Army alone i swear to god hmm. lie lie dem not ask you whether she meet wife or she not meet wife no be that one that dey ask you queen naomi not even meet wife and you know this is a lie and suppose and you you post everything okay i don read that one okay i don read that. This one say fake news This one say he say just a bitter woman i wasted to i wish to know you in person They hear like say you be bitter woman make you go no be queen only queen army make you make you dey bitter so go and rebuild yourself make yourself you know say as you be you old pass your even queen army mama happiness no go ever find una una when e dey afta queen naomi i dey tok am day. ha my pipo ooo oh. dis thing no be small thing o oh. hmm.